di ooni of ife be as if say e don come down for matter wey concern oloritobi because as you take hear di alleged information oloritobi mama e don give am a mind blowing idea wey go make am fit to sneak back into the heart of di ooni of ife una oh, welcome back again to my youtube channel my correct correct people. if this one na the first time wey you dey see this youtube channel I beg make you try like this video and subscribe to the youtube channel if you na returning subscriber i thank you Now you gongongon be the real mvp una know say hey, eh, queen naomi matter. e don enter the matter wey dey go on currently with the oni of ife and Tobi allegedly as we take hear the matter before we hear say tobi e bin give divorce paper to eh, kabiyesi eh, That divorce paper according to wetin she con later tok she say na her pregnancy hormones na make am make that kind of move she talk say she no mean am she don carry her mama come beg kabiyesi make kabiyesi no vex say na the thing wey dey worry her na her pregnancy hormone say kabiyesi suppose to know say she get belle and she go need am present for her life she go need am make im come dey touch her make im come dey see her since she dey for her mama house eh kabiyesi don vex tototo because eh the embarrassment wey we hear say allegedly oloritobi give kabiyesi the thing e full house e reach outside e wear gele wear konkonso rub lipstick the matter choke my correct correct people so since that time oh, we hear say eh, both the divorce suit and eh, olori tobi e no know him stand again for the palace Now, so we take here the alleged information mm-hmm. the new information now where they enter our ear be say olori tobi mama he don't give up a fresh mind-blowing idea where he go break the verse wey see the verse for him? and allow her back into the palace. Uh, we don't hear allegedly say Olori Toby he, he travel go abroad and as he come back from abroad, he buy uh, eh, KBC red carpet rose. Uh, he buy a Italian fine fine red carpet rose. They not say that red carpet rose. the thing expensive giddy gone. And Toby motherland, say make you no buy any gift as Daddy Betty in near. Even though self say Queen Naomi and the eh, KBC don't talk say they don't want any gift for Daddy. So if she go mistake Kindly buy gift for tade from abroad now wey im go say the thing go cause more kasala as we take hear matter. mata eh, say make she buy a more reasonable and thoughtful gift give kabi kabiyesi wey go calm kabiyesi down eh, according to how we take hear the matter, na she come take buy dis eh, red carpet thing. wey she buy come give kabi kabiyesi e tok say wen im dey give kabiyesi the gift He tell am say the gift na for queen naomi so that when queen naomi come back he go fit work for red carpet because na Koishibe. She can't start to dey praise Queen Naomi. Oh, according to how we take care the matter, nothing we should not talk about Queen Naomi. Say Queen Naomi na be Yeye Oluwa. Say Queen Naomi na a great queen. Say she no dey fight Queen Naomi. Say in fact, say she want make Queen Naomi come back. That is why she buy this red carpet, uh, very very expensive. It e tell Kabiyesi say shey She know say if you wan buy this red carpet, uh, this thing for Nigeria, the thing go cost well well. That's why she say make she go all the way to abroad go buy di red carpet thing come. Hmm. my correct correct people, as we take hear the tori allegedly they say this one sweet kabiyesi you know say anything. wey person dey do wey go bring joy to queen naomi e dey sweet kabiyesi well well this one bring joy and happiness to the heart of kabiyesi e just be as if say this idea wey tobi mama give am the idea be as if say e work o oh. because as we hear the tori eh kabiyesi come dey praise tobi for public o oh, hey tobi wey embarrass am for public allegedly na we come hear say. harvest he second dey praise am dey thank am say ah di gift dey very very thoughtful as him say make im buy dis tin for queen naomi say di tin dey very very thoughtful hmm una know say comment section pipo no get joy hey dem don carry di matter enter gizgas gidigada gbozgas woto woto. my correct correct people people they talk say hey kabiyesi safe please not walk on the red carpet with your wife queen naomi oh, so that eh, you will not start walking backwards with all of your plan may god help you hmm my correct correct people people they talk say haba no be tobi wey just give kabe divorce letter and kabe according to how we hear e bin wan sign di divorce letter we no know wetin dey hold am becos eh, we bin hear say kabe papa bin chook mouth for di matter bin wan calm everything down how come now tobi brought a red carpet for kabe's see pipo dey tok say abeg make throw away dat red carpet gift outside. hmm anoda pesin tok say let tobi vacate di palace wit her red carpet no one wants anytin from her hmm. anoda pesin tok say can tobi just keep her red carpet to herself i don trust anytin from tobi but oni wouldnt have accepted any gift from. Eh, olori tobi one thing wey una go realize as una dey drop comment for videos una go know say eh, na alleged information we dey give una o as the information dey come na we dey take dey bring am as we dey hear am na we dey bring am according to how we take hear the matter you e know say tobi get belle um so dat thing wey she dey talk say na hormones na im cause am e don enter kabiyesi ear um melt am small but dis one now wey im come go bring gift red carpet gift wey im and queen naomi go take walk the aisle ah dis one touch kabiyesi well well o oh. e come bias kabiyesi heart well well people talk say kabiyesi ooo oh, you are receiving a gift that will bring trouble for you haven't you signed the divorce certificate with Toby yet hey eh, you can't dey still collect red carpet for im hand hmm. well as we take hear the matter he give am divorce letter, but we never know weda im sign am allegedly hey now wow o pipo don dey tok kabiyesi please don't use the red carpet Oh, why red carpet hmm. she went to babalawo before traveling. o oh. <laughs> shebi you, we heard that she brought a man to the to the uh, palace and asked for a divorce. Queen Naomi, please start praying oh, before you step on any carpet. In fact, don't step on any carpet. Hey, people they talk say, in fact, this red carpet has been bewitched, not to be placed anywhere in the palace or even for Queen Naomi to walk on the red carpet. We no care whether KBC don't they influenced to accept the red carpet or not. But what we want be say, make Queen Naomi no dare step on that red carpet. People they talk say Oni and Naomi should never step on that red carpet. Naomi, please pray very, very, very well any day we decide to come back to the palace and make you make sure say any red, blue, green, red, any carpet where you see where you don't understand, make sure say you no put your leg for that red carpet. Can be a warned about walking on that red carpet though before your wedding. Hmm. spend your own money and manage to obtain a local red carpet hmm. or even if it's possible go and get a local mat It e better for you and they more profitable because all this uh, eh, serene eh, beautiful behavior wey we they see Toby the exhibits now most people know say Toby no get good heart most people know say Toby hey Toby fit do and undo most people know say Toby fit cause wahala in overnight hey Toby wey no like queen naomi pepepe Toby wey they go if I they go check whether queen naomi they use medicine waka KBC. hmm. people they talk say oni please Oh, we are uh, tired of this film please please please please which one you They carry us They go back carry us They go front we don't even know where you They carry us They go again I I beg, beg, I beg. we don't hear too many negative things about eh, toby for her to come now dey come dey come gift see red carpet say do no want any red carpet from toby People they talk say please oh, oh, don't use the rug Don't use the rug what they Let's thought eh you see this man eh one minute go be as if say don't calm down He don understand all their game plan He don dey focus all of a sudden he when we hear say di Ooni of Ife e dey publicly dey celebrate Tobi everybody weak o oh. everybody dey for comment section dey hala haba Queen Naomi no enter that red carpet o oh. no put your leg for that red carpet o oh. na as long as say na Toby bring her come Toby no like queen naomi i know say this idea wey Toby mama give am e work o hey we no know say the thing go work like that. but people for comment section dey talk say e be like say tobi don first branch medicine man side in one baba side before e dey go italy because this thing This turn around pipo no expect am eh na this alleged information o na i hear o straight from the palace of the Ooni na i say make i run kata. katakata come informate my correct correct pipo wetin una think about this turn around of event abeg make you feel free to share your thoughts for the comment section and remember oh, if you never like this video make you try like am if you never subscribe to the youtube channel abeg make you try subscribe i go bring una more update o oh, as things dey unfold for inside the palace of di Ooni. of Ife.